ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu umugoroba mwiza mwese muduteze amatwi ndi Jeffrey Mutago mubasuhuza mbaha ikaze muri aya makuru ingingo z'ingenzi mu Rwanda umuryango witwa Venantia Nirere uratabariza uburwayi bwe bukomoka ku miti abaganga bamuhaye bibeshya ko arwaye sida nyuma basanga ari muzima ubwo nibwo nahise mfunguka mu mutwe mpita mfata mukecuru njya kumwipimishiriza kuri hopitali ya pirive yari i Muhanga nibo bambwiye ko mukecuru atigeze yandura kuva yavuka atigeze yandura virusi itera sida uyu ni bonaventure habinshuti umuhungu wa nirere venansiya banki nkuru y'u burundi yategetse ko amafaranga yose ari kuri konti za ale guillaume bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afatirwa umuryango brics watangijwe na brazil uburusiya buhinde bushinwa na afurika y'epfo wemeye kwakira ibihugu bishya bitandatu bibiri ni etiyopiya na misiri byo muri afurika naho umuryango w'ubukungu ibihugu byo muri afurika y'uburengerazuba sedao wanze icyifuzo cy'abaheretse ubutegetsi muri nigeri bateganya gushyiraho leta y'inzibacyuho mu gihe cy'imyaka itatu mbere yo gutegura amatora no gusubiza ku butegetsi abasivili aya makuru n'ayandi turayarambura mu kanya gato amakuru ku ijwi ry'amerika tuhereye kwavugwa hirya no hino mu nama yawe muri afurika y'epfo umuryango brics watangijwe na brazil uburusiya buhinde ubushinwa na afurika y'epfo wafashe icyemezo cyo kwakira ibihugu bishya bitandatu ibyo ni misiri etiyopiya arabiya sawudite leta zunze ubumwe z'abarabu iran na argentine ejo ni mukankusi nibyo atubwira impaka zo kwagurira umuryango wari usanzwe ugizwe na brezil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo zari ku isonga y'ibyo inama y'iminsi itatu ibereye johannesburg muri afurika y'epfo yagombaga gusuzuma iyo nama irarangira kuri uyu wa kane mu gihe ibihugu byose bigize brics byumvikanishije ku mugaragaro ko bishyigikiye ko iri tsinda ryaguka mu bijyanye n'ibihugu binyamuryango habayemo ukutumvikana hagati y'abayobozi ku bijyanye n'umubare w'ibihugu byakwakirwa n'uburyo byakwihutishwa
Eugene Mukankusi hagati aho minisitiri w'intebe wa Ethiopia yagaragaje ko kuba mu gihugu cye cyemerewe kwinjira muri BRICS ari intambwe ikomeye nanone Fidel Niyongabo arakomeza mu butumwa yakishije ku rubuga X Abi Ahmed yatangaje ko ukwemererwa mu ishyirahamwe BRICS ari ikintu gikomeye cyane ku gihugu ciwe yavuze ko Ethiopia yiteguriye gukorana n'ibindi bihugu byose bigize iryo shyirahamwe kugira habe isi irangwa n'iterambere ridakumira mu nama yayo mu gisagara cya Johannesburg ishyirahamwe BRICS ririko rirondera gukomeza igihagararo caryo ku isi kuri uyu wa kane ryatangaje ko rizokwakira ibihugu bitandatu bishasha mu kwezi kwa mbere Ethiopia mu bisanzwe itagira uruhande ihengamiye ko mu vya politiki yagumye ifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusi hamwe n'Ubushinwa irafitaniye imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika naho iyo migenderanire yatosekaye mu kiringo c'imyaka ibiri ngwano yamaze mu ntara ya Tigreya iyo ngwano yarangiye mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Fidel Niyongabo banki iterambere yashyizweho n'ibihugu biri mu muryango wa BRICS mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishobora gufasha ibihugu bya Afurika kubona amafaranga yo gukoresha mu mishinga yatuma bibasha gukemura ibibazo byihutirwa bifite Eugene Mukankusi ibyo byavuzwe na perezida w'iyo banki Dilma Rousseff kuri uyu wa kane hari mu ijambo yavugiye Johannesburg mu nama y'uyu muryango Rousseff wahoze ari perezida wa Brazil yavuze ko ibihugu bigize BRICS ari abafatanyabikorwa beza kuri Afurika yongeyeho ko iyi banki ishobora gutanga amafaranga mu mishinga nyirizina igaragara no mu mishinga y'ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga muri afurika kimwe no mu mishinga ijyanye n'uburezi uyu muyobozi asobanura ko iyo banki ifite ubushobozi bwo kuba ku isonga mu mishinga yabonera ibisubizo ibibazo byihutirwa ibihugu bya afurika bifite yakomeje avuga ko kimwe mu bibazo bigomba kubonerwa umuti ari ukongera uburyo bwo kwishyura amafaranga akoreshwa mu bihugu n'ubundi buryo bw'imari bwashyirwaho kugira ngo bifashe kubaka urwego rushya rw'imari ruhuriweho kandi rudaheza rusefu yanagaragaje ibikenewe ku mishinga remezo ihuriweho hagati y'ibihugu byinshi yumvikanisha ko afurika ifite amahirwe yo hejuru ku isi mu bijyanye n'ingomero zatanga umuriro w'amashanyarazi
jeni mu kankusi dukomeze umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri afurika uburengerazuba sedewo wanze icyifuzo cy'abahiritse ubutegetsi muri nigeri giteganya gushyiraho leta y'inzibacyuho mu gihe cy'imyaka itatu mbere yo gutegura amatora no gusubiza ubutegetsi abasivili fidele niyo ngabo ababonye ibyabaye bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters bavuze ko babonye imirambo ibiri ikurwa mu bisigazwa by'iyo nzu mu ijoro ry'ejo abantu benshi bafatiwemo ku buryo abashinzwe ubutabazi bagiye bakuramo abakomeretse babajyana kwa muganga iyo nyubako yakoreshwaga mu buryo bw'amacumbi no mu bucuruzi mu gace ka gariki k'umujyi wa buja yakubu inuwa umucuruzi mu nzu byegeranye yabwiye reuters ati twafashije kugeza abantu hanze babiri bahumekaga abarenga makumyabiri bakuwe mu bisigazwa by'inzu inzu zihanuka zikunze kuboneka muri iki gihugu gituwe kurusha ibindi muri afurika aho iyubahirizwa ry'amategeko ridakurikiranwa uko bikwiye kandi ibikoresho byo mu bwubatsi akenshi ntibiba byujuje ubuziranenge
ejo ni mukankusi muratubabarira iyo ni inkuru y'inzu y'igorofa amagorofa abiri yaguye mu murwa mukuru wa nigeria ya buja mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu abantu byibura babiri rero bahasize ubuzima abandi benshi bayihezemo inkuru twari twayiteguriwe na eugenie mukankusi noneho dusubire ku nkuru y'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri afurika iburengerazuba cedeao wanze icyifuzo cy'abaheretse ubutegetsi muri niger bateganya gushyiraho leta y'inzibacyuho mu gihe cy'imyaka itatu mbere yo gutegura amatora no gusubiza ubutegetsi abasivili Abdel Fattah Musa umutegetsi mukuru ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe CEDEAO yatangaje ko imiryango icuguriye ku biganiro n'abasirikare bakoze kudeta muri Niger yamara avuga ko ishyirahamwe CEDEAO ritazoja mu biganiro bidahera uwo mutegetsi Musa yavuze ko abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO n'abagize urwego rwayo rujejwe amahoro n'umutekano babona ko kudeta yo muri Niger yiyongeye ku zindi zitari nke zabaye mu karere ko muri Afurika mu burengero kubera izo mvo avuga ko abarongoye iryo shyirahamwe bazokora ibishoboka byose kugira bahagarike iyo nyifato yo gutembagaza ubutegetsi yavuze ko naho ibiganiro n'abakoze kudeta biriko birabandanya imiryango itazoguma yuguruye kuri ivyo biganiro atakivamwo yatangaje ko ibiganiro bidahera vyibonekeje muri Mali, Burkina Faso n'ahandi. Ivyatangajwe na Abdel Fattah Musa vyabaye iminsi mikeyi inyuma yuko intumwa z'ishirahamwe CEDEAO zibonanye na General Abdurrahman Chiani. Uwo wari umubonano wa mbere bagize kuva abasirikare bagumutse batembagaje Perezida Mohamed Bazoum.
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu biyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhere mu Burundi aho banki nkuru y'icyo gihugu yategetse ko amafaranga yose ari kuri za konti za Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afatirwa ibi banki yabikoze ku busabe bw'ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Burundi Eloge Willy Kaneza Ikiyata cy'umukuru wa banki nkuru y'igihugu BRB ritegeka amabanki n'amazu yo kuguranana kudasubira kwemera ko hari ikintu na kimwe gikorwa ku makonti ya Renge Yome Bunyoni byasohotse ku munsi wa kabiri w'iyindwi urwandiko rwa Leonard Mann yakiza mushikiza manza akizigenza wa Republika ruri mu rurimi rw'igifaransa yasohoye ku wa 14 ku kwezi ruvuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gutuma ibyaha bitandukanye byerekeye urubanza rwa Bunyoni bikurikiranwa neza kuri uyu wa gatatu mu ijoro niho izo nyandiko zatangura kuja habona ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'ibiro by'umushikiza manza kizigenza wa Republika ntiyitaba nayo ubutumwa bwanditse twarungikiye ujejwe kumenyesha amakuru muri BRB ntiyabusubije bamwe muri bagenzi bacu bakorera mu gisagara c'ubutunzi bujumbura ntiyabahakaniye canke ngo abemerere igihe bamuhamagara kuri telefone mugabo amasoko atandukanye y'ijwi rya Amerika muri imwe mu mabanki yuguruwe kuva ku ntwaro ya gikoroni na rimwe mu mashirahamwe yo kuguranana yatwemereye ko inzandiko twabonye ari iz'ukuri ayo makete twayabonye ni ukuri kwigendera ni kumwe mu bakozi b'ibanki iri muri zibiri za mbere zuguruwe mu Burundi yatubwiye ntiyashimye ku mwidondoro w'umenyekana kubera impamvu z'akazi kandi yatemerewe kuvugira ibanki mu binyamakuru amakete uko ari abiri ry'umushikirizamanza kizigenza wa Republika n'iry'umukuru wa BRB ari hano twanayashize mu bubika hadata ni kuri aya makete twayandikiwe ni kumwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryo kuguranana yatumenyesheje nawe nyene ntiyashimye ko hakorera n'umwidondoro wiwe bimenyekana amasoko yacu yongera ko kwiyongingo yerekeye amakonti yose yarenga yome bunyoni yahoze amushikiranga n'umushikiranganji wa mbere w'uburundi ayo mu mafaranga mva makungu no mu marundi ikizokurikira mu minsi iza z'ikindi ni ukuraba abantu bose bikekwa kuba yaranditseko amakonti maze bafatirwe bene izo ngingo nyene kuko nawe si umwana ntiyicaye amahera yose ntiyayanditse ku mazina yiwe ni kumwe mu bakorera mu gisata c'amabanki igihe kirekire yadusobanuriye amasoko y'ijwi rya amerika mwigendereza nayo nyene yatwemereye ko amakonti yose ya bunyoni yahagaritswe ariko nta kintu kinini yashimye kutubwira ku mvo zoba zirengeye izavuzwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika umushingwamanza diodone bashyiraho ishize abona ko ifatwa rya bunyoni ridafitiye inyungu abanyagihugu ukundi kabisigurira ijwi rya amerika ni ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko ata ntumbero yo kurwanya ba kaboko koko birimo mu burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse mu kwezi kw'indwi guheze hagati y'umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro by'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yatangaje ko ubutungane bukomeje gucukumbura ibindi vyaha bunyoni yakurikiranwako agnes bangiricenge ahaye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta barongeye ko gutunga ibigwanisho adafitiye uburenganzira barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu umushikirizamanza yarasabye sentare ko bomwenge- bomwongera ikiringo co gutohoza bivanye n'ibindi umushikirizamanza yari aronse mu mpera z'ukwa kane human rights watch ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu rifite icicaro muri amerika ryasavye ko bunyoni ahabwa ubutungane bwigenga clementine de montoye umushakashatsi muri iryo shirahamwe yavyiganiye ijwi rya amerika vy'umwihariko Pour euh, un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
dusaba ko hajyaho indorerezi zigenga kandi umushingantahe bunyoni akubahirizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe ku byerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa onu ku burundi w'agateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri afurika Sur les droits des hommes et des peuples.
iyo ngingo ije ikurikira ihindurwa ry'inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi perezida evariste ndayishimiye yatangaje ko ari umugambi wo guhasha akarwi k'abantu bivye igihugu bayabika mu mazu n'ahatavuze amazina hari abibajije kubo bahora basangiye gutwara igihugu bakaba banabanye imyaka myinshi mu murwi warwanya ubutegetsi wa sndefdd w'inyeshamba imbere y'uko uhinduka umugambwe uri ku butegetsi yoba aza ku isonga ry'abo yifuza gukomesha Hadi naila vifuta bali mavako vafuka ngo ngo ni midomo midomo tu. Anasema sema inaishi. Wewe ataongea kwa kinale masetelije. Sasa hiyo madolari mufite yose. Bado nasema yuko amadolari agenda inoti. Nayo arukwishikibu. Lazima ila hano.
mu kwezi kw'indwi guheze arenga iyome bunyoni yarumvirijwe n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa mu ibohero rikuru rya gitega ku murwa mukuru wa politike aho yungururijwe yavanywe muryangozi mu buraruko aho yari afungiwe kuva ku wa munani ukwezi kwa gatanu hanzuwe ko akomeza kuburana afunzwe hisunzwe igitabo mpanabyaha c'u burundi bunyoni yaramutse yagiriwe n'ivyaha yikekwa ko ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka mirongo itatu umuryango wiwe cane cane imfura ya bunyoni yakunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ibijanye n'urubanza rwa se ntaco baravuga co kimwe n'abamuburanira eroje buri kaneza ijwi rya amerika
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho umuryango wa venansiya nirere utabariza uburwayi bwe bukomoka ku miti abaganga bamuhaye bibeshya ko arwaye sida nyuma bikagaragara ko ari muzima inkiko zemeje ko ibikoresho bamupimishije bitari byujuje ubuziranenge eric bagira ubusa witwa nde
kwibwirira nigirira nyampinga amafu umukecuru venansiya nirere w'imyaka mirongo inani n'itatu y'amavuko ijwi rya amerika rimusura rya musanze mu mudugudu wa murambi akagari ka cyanza mu murenge wa mbuye i ruhango mu majyepfo y'u rwanda aha ni naho amara umwanya munini aryamye kubera uburwayi abaganga bemeje ko bukomoka ku gufata imiti ya sida nyamara ari muzima ufashe umwanya ukamuganiriza biroroshye guhita utahura ko nirere yahuye n'ibibazo cyane bishingiye ku mitekerereze ntiyumva vuba amagambo muvugana bisaba kumusubiriramo kenshi kukureba ngo amenye uwo uri we nabyo ni ihurizo rikomeye ubundi agataka umugongo nageze aho mubwira ko ndi muhungu we bonavantire habisha utarabyemera uriya se ko bakoresha ngo ni bona kandi atariwe niko basutse Mm.
ni wowe se ni njyewe bona ahubwo abonye atabikera ku munwa neza nkabona basa n'umurwayi
muhungu we haba inshutare nawe rugeretse mu bucamanza hagati ye na minisiteri y'ubuzima ayirega ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kugeza bibiri na cumi na gatandatu yamupimye ikamushyira ku miti y'abarwayi ba sida kandi nyina ari mutaraga byose bigashingira ku bikoresho bitujuje ubuziranenge abaganga bapimishije nyina umubyara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo nirere yahagarikiwe imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida muhungu we akavuga ko akibimenya yegereye abamwitagaho iwabo mu cyaro agamije kumenya impamvu bamuhagarikiye imiti muri ayo makenga yateye intambwe yisumbuyeho ubwo nibwo nahise mfunguka mu mutwe mpita mfata mukecuru njya kumwipimishiriza kuri hopitali ya pirive yari i muhanga nibo bambwiye ko mukecuru atigeze yandura kuva yavuka atigeze yandura virusi itera sida none usigaye nibaza noneho ko yari ari mu baganga bamaranye imyaka ine n'igice umunsi ku munsi bamukurikirana ukomeje kuganiriza unitegereza nirere biboneka ko uruhu rwe rw'umubiri rwahinduye isura rujya kuba umuhondo kandi ibitekerezo bye ntibiri ku murongo mu gukamuka rero ryaje ryitwa ngo riragarutse ryari ryose risibanganye noneho risibanganye ubwonko
ni kuriya nyine ni kuriya tumutunze ubu niyo nahamara ukwezi niyo twabana umwaka niyo twagera gute ndivuga nkongera mu kandi kanya nkivuga ugarutse akongera akivuga ubu yababaza n'ejo mwana arara yaba akibabaza uko mwitwa ubu ni madamu peripetuwa mukanyandwi mukobwa wa nirere wamurwaje amwitaho umunsi ku wundi igihe yari akimara guhagarikirwa imiti ya sida ijwi rya amerika ryageze ku musaza celestine bizimungu wo mu murenge wa mbuye niwe perezida w'urugaga nyarwanda rw'ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida bafatira imiti ku bigo nderabuzima bya mbuye na kizibere ahagarariye abagera muri magana arindwi bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bakomoka mu mirenge itandukanye imirimo yamazeho imyaka igera kuri cumi n'ibiri ni mu gihe amaze imyaka cumi n'itanu amenye ko yanduye agakoko gatera sida yahamije ko nirere yari ku rutonde rw'abo yari ashinzwe kwitaho yafashe igihe kinini nuko ntabaze imyaka ngo ngo watangiye ngo asoza ryari ariko yafashe iminsi mu kujya gusoza cyangwa guhagarika kuyifata wigeze umenya impamvu cyane wenyine hari abandi bahagaritse bagera muri batatu bavuga ngo bajyanye amaraso ikinazi ko bajyanye ngo basanga nta virusi zikirimo nta kindi gisobanuro babimpayeho ikindi bwana habinshuti agakomeza ashimangira ko nyina umubyara nyuma yo kumuha imiti ya sida atarwaye byamugizeho ingaruka kuba ubwenge bwe butari ku murongo naho tugiye kumuvuza hose badusaba ko tuzamujyana ikara yese kuko afite turubure mantari zidafite icyo zipana n'imyaka afite ariko twebwe duhamya tweruye yuko inzobere zakoze uriya muti laboratwari yakoze uriya muti n'ubundi yemeza ko igihe cyose uriya muti wakoreshwa nabi ukora mu buryo butandukanye kandi ugakora nabi nk'uburozi nubwo umusaza bizimungu yemeza ko nta bumenyi afite ku ngaruka imiti igabanya ubukana bwa sida yagira ku buzima bw'umuntu wayifata atarwaye nawe yemeza ko agitangira kuyifata yamugizeho ingaruka zirimo gucika intege n'izindi ntabura kwemeza ko nirera amaze iminsi ayifata kugeza bayimukuyeho aribwo ingaruka zatangiye kwigaragaza twamenyaga kuntumaho ngo nzamuzaniye imiti bose babonaga nta kibazo yari afite ibyo bibazo byatangiye kuza nyuma ingaruka ariko niba yaturutse kuri iyo miti ko yahagaze byatewe n'uko wenda bavura indwara itariyo ntabwo nzi ibyo byakubiye byose ibintu byo gutuma utwe byaje nyuma icukumbura ijwi rya amerika ryakoze rigaragaza ko icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa gasabo cyo mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri kigaragaza ko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc cyatsinzwe mu rubanza rwa nire ruhagarariwe na muhungu we habinshuti urukiko rwemeje ko abaganga bo mu kigo nderabuzima cya kizibere bapimishije nirere ibikoresho bitujuje ubuziranenge bahita banzura ko atangira imiti igabanya ubukana bwa sida urukiko rwategetse rbc kwishyura miliyoni esheshatu z'amafaranga nk'indishyi y'akababaro n'ibihumbi magana inani akubiyemo igihembo cya voka n'ayikurikirana rubanza byateye uruhande rurega kujurira mu rukiko rukuru kuko batanyuzwe bo barasaba akayabo kabarirwa muri miliyoni mirongo inani z'amafaranga ibyo byose biraturenze ni ukwihutisha ubutabera bw'uyu mukecuru kandi akahabwa ubutabera bwa nyabwo butarimo utuntu tumeze nk'agakino kuko gufata ubuzima bw'umuntu bwangijwe kuriya wajya guca urubanza ukavuga ngo ni miliyoni esheshatu zidafite n'icyo zijya kwishyura ku byakoreshejwe miliyoni esheshatu wanaca n'umuntu watutse undi ahubwo wowe ukazica umuntu wakoze ariya mahano ntago harimo gushyira mu gaciro umuti ugaragara muri dosiye ko nirere yanywaga ni uwitwa bactrim forte ya volume magana cyenda mirongo itandatu wakozwe na laboratwari eumegika wo mu budage usomye mu mabwiriza agenga uwo muti hari aho bigaragara ko ugenewe abarwayi gusa kandi ko ushobora kwangiza umwijima ugateza ibibazo byo mu kanwa n'ibindi mu izina rya minisiteri y'ubuzima muganga sabe nsanzimana utegeka iyi minisiteri mu butumwa twamwoherereje bitugaragariza ko yabusomye ku rubuga rwa whatsapp ntacyo yaburengejeho umuryango wa nirero ukabwira ijwi rya amerika ko bagiye gusaba ko urubanza rwaburanishwa mu maguru mashya kuko ubuzima bwe buri mu kaga uru rubaye urugero rwa kabiri mu nkuru ijwi rya amerika ribagejejeho ku bahabwa imiti ya sida nk'abarwayi bikarangira bigaragaye ko ari bazima eh bagira ubusa ijwi rya amerika mu ruhango mu majyepfo y'u rwanda
mu ntara ya kivu ya ruguru murasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abahunze intambara hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu wigometse ku butegetsi n'ingabo za leta frdc baravuga ko uburezi bw'abana babo buri mu kurushaho kujya mu kaga barabivuga mu gihe habura iminsi mike ngo amashuri afungure mu bice byose bya repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukrani bakomera kuva intambara yakubura hagati y'igisirikare cya leta FRDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ibikorwa by'uburezi byose byarahagaritswe kubera guhunga ku bwinshi kw'abaturage ubuyobozi bw'amashuri bwose bwahagaritswe mu duce twose kugeza ubu tuyoborwa na M23 ni ukuvuga igice kimwe cya teritwari ya Masisi ndetse hafi ya Rucuru yose muri teritwari ya rucuruhu imyaka ibiri irihiritse abanyeshuri baba mu mashuri y'incuke abanza yisumbuye ndetse na za kaminuza batiga haba basigaye rucuru abahunze imirwano berekeza muri teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma n'ahandi ntabwo barimo kwiga bamwe mu babyeyi babo basuwe na radiyo ijwi ry'Amerika mu nkambi ya Kanyarucinyi iri mu teritwari ya Nyiragongo bavuga ko bahangayikishijwe no kuba amashuri agiye gutangira mu gihugu hose abana babo barimo bazerera mu nkambi z'impunzi abana nahunganye nabo bafite imbungenge bamaze umwaka batiga mbega n'inzara ibamereye nabi kubona amazi gukaraba ni bahati nibyo nabyo ni ibibazo abana batandatu ndabwo biga bavuye mu rugo biga ariko kubera ubuzima bubi tugeze mu ngambi amasomo garabura baje kuba batari kwiga none harimo ingambi ndo bari bafunga kandi hari nibwo banditswe ndanico bokambara ndamambuku ndani ibyo kwigana nabyo twabigira uti bagiye guhunga ni ukubaza bageze n'abaricara ndubize ati bokigirayo ndaho kwigira ko ndakindiho nigira ngo mbashakire imiforoma ngo mbashe ku masomo ngewe ngomba kubabazwa nuko wenda ubushobozi bubayemo ufite ubushobozi bwo umuntu bize mu rugo bakiziga bakaziga wenda mu rugo iyo uganiriye n'aba bana batakijya ku ishuri usanga buzuye agahinda kenshi baterwa no kuba batakijya ku mashuri enoki sekabuhoro atubwira impamvu yaretse ishuri twebwe tuvuye ku masomo tugeze mu rugo tumaze gushanje iyi niforume barupara amasasi yaba yatuvugiyeho baragamba nimufunge ibintu mugende kuko byakomeye turagenda tugeze ino tumaraho nk'amezi hari nk'atatu turiho twarigaga tugeze hano make twiga nga hafi ya mezi atatu banaraba bararetse tena guturuka muri ago mezi atatu kugeza n'ubu ntabwo twari twongera gufungura ngo twige uyu mwana ufite imyaka cumi n'umwe gusa avuga ko muri iyi nkamba abanamo na mama we gusa ariwe utunze umuryango we igituma ndiga ni ikintu kugira kubera mama warashaje ntabwo ashobora kwakwishakishiriza twe iki igituma tutiga ni ukureba ababyeyi barajya gute reka tuje mwahera shamba gushaka ngirwi wenda turebe na desamfura ko twagura utuntu two kujya nyine umuntu akareba uko ryaba ari racyo nakifuza ko badufasha bakaduhereza ibiti bakadufungurira n'amasomo tukiga bazanye amashuri nakiga naho abduka nyamanza yari umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatandatu usoza amashuri yisumbuye mbere y'uko ahungawe n'ababyeyi be yabwijwe ry'amerika ko batiga byatuma yiyunga n'imitwe yitwara gisirikare kubera ubuzima bubi ubwo twarigaga ndetse n'ububandi bukaba butoba hejuru y'uko uri kwirirwa ku masomo ariko twagiye kugera ino bo nditwiga ahubwo n'ikiyongeyeho hari ibitekerezo bigomba kuza hejuru kwirirwa mu rugo tutari kwiga tukareba turambiwe dore amagurupe ya rumegari yo muno ubwenge bwo kugira dusubire ku masomo bukabura ahubwo ubwenge bwo kuza kugira tuje muri iyo magurupe ya rume ni hejuru yo kugira ute yo kwirirwa mu rugo kubura amashuri kandi twari turi kwiga nasaba abayobozi baze batugwaneho bibuke yuko twavuriye twigaga bazana amashuri twongere twige dusubire mu buzima bwo twabagamo mu rugo ndetse twibagirwe amafikiri go twari turimo kimwe n'abana babo aba babyeyi nabo bavuga ko leta yagakwiye gushyiraho ishuri ryo kwigisha abana bahunze imirwano umwe yari ari mu rwa kane mutoya undi yari ari mu rwa gatatu mutoya undi yari ari mu rwa kabiri mutoya icyo ndi gusaba ubuyobozi ni uko bwokura bariya bandi iwacu tugataha tukabona kwiga ubuyobozi bwe bunda barabige banza yedeye ku makaye n'amaniforume basi bige kwicara ndaco bimaze ndaco hinduka babafashije bakiga ndaco hinduka bashobora kwiga ariko bitewe n'inzara naho mwabafashije n'iniforume n'amakaye mende bokumva neza ni ukudufasha nange icyo kurya akabera ku masomo ndabatameye duke akabona kuja kwiga bakumva neza nubwo bimeze bityo kuri izi mpunzi abashinzwe uburezi mu ntara y'ikivu ya ruguru bavuga ko leta itarafata ingamba zigamije kubaka andi mashuri yiyongera ku yari asanzwe kugira ngo abanyeshuri bahunze babashe kwiga amini byuma ni umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu mashuri y'ibanze n'ayisumbuye mu ntara y'ikivu ya ruguru EPST bafite ubutumwa bubana n'imiryango yabo nous devons travailler dans la quiétude tugomba gukora akazi kacu mu ituze gusa ko iyo hari ibibazo nk'ibi leta nayo ikwiye gufata ingamba zikomeye ariko kugeza ubu nta kirakorwa mu kugira ngo aya mashuri abangaba bari gusaba yubakwe gusa icy'ingenzi ni uko nabo bandikwa mu baziga mu mwaka utaha ni uko ibindi leta ikagenda ibikora buhoro buhoro haba abarimu ndetse n'abanyeshuri bazasubira mu bice bavuyemo igihe leta izaba yamaze kugarura umutekano tariki y'ukwezi gutaha kwa cyenda uyu mwaka nibwo ibyiciro byose by'amashuri bizatangira umwaka w'ishuri wa bibiri makumyabiri na gatatu bibiri makumyabiri na kane muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma abarepublikani umunani bahatanira kuyobora leta zunze ubumwe za amerika baraye bahuye imbaruke muri leta ya wisconsin mu kiganiro mpaka cyabereye aho ngaho nyine cy'abahatanira guhagararira ishyaka ryabo imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha icyo kiganiro mpaka cyatambutswa kuri televiziyo ya fox ya amerika nticyarimo wahoze ari perezida donald trump uhabwa amahirwe yo kurusha abandi kuba yazahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora ataha inkuru ya steve haman turayumva mu ijwi rya denis tokra mutijima iki kiganiro mpaka cyamaze amasaha abiri cyarimo impaka zikomeye kuri Donald Trump umwe mu bari bakiyoboye yise inzovu itari muri iki cyumba ashaka kuvuga ko atitabiriye ikiganiro Bwana Trump yanzuye ko ari imbere cyane mu ikusanyabitekerezo bityo atari akeneye kwitabira iki kiganiro bamwe mu bahatana bitabiriye ikiganiro nka Mike Pence wahoze ari visi perezida wa Donald Trump ubwo yari ku butegetsi ndetse na Chris Christie wahoze ari guverineri wa leta ya New Jersey bavuze ko basanga Trump atakyemerewe kongera gutegeka kubera ibyo yakoze icyo bise gusuzugura itegeko nshinga rya Amerika hamwe n'ibyaha bikomeye bigera kuri mirongo cyenda na kimwe ashinjwa Bwana Trump kuri uyu wa kane byitezwe ko yishyikiriza ubutabera bwo mu mujyi wa Atlanta wo muri leta ya Georgia mu rubanza rufitanye isano n'inyandiko y'ibirego ya kane yasohorewe iyi mushinja uburiganya no kwivanga mu matora agamije kuburizamo gutsindwa kwe mu matora ya bibiri na makumyabiri muri iyo leta yo mu majyepfo ya Amerika muri stade ya Faisav Forum Mike Pence avuga ku kuba Trump yaramusabye kwanga kujya kuyobora umuhango w'inteko nshingamategeko wo kwemeza intsinzi ya Joe Biden mu matora ya bibiri na makumyabiri yagize ati abanyamerika bakeneye kumenya ko perezida yansabye kumushyira hejuru y'itegeko nshinga naho madamu Nikki Haley wahoze ategeka leta ya Carolina y'Epfo we yavuze ko Trump ariwe munyapolitiki wanzwe cyane muri Amerika ati ntitwabasha gutsinda amatora rusange muri ubwo buryo icyakora Vivek Ramaswamy umunyapolitiki mushya urimo kugenda azamuka ukurikije ikusanyabitekerezo we yashyigikiye bwana Trump avuga ko yizera ko yabaye umuperezida mwiza w'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe abandi bahatanira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani nubwo bemera uruhare rwa bwana Pence rujyanye no kuba ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe yaranze ubusabe bwa Trump bwo guhagarika umuhango w'inteko wo kwemeza intsinzi ya Biden basobanura iburanishwa rya Trump nk'igikorwa cyo guhindura minisiteri y'ubutabera intwaro ya politiki kirangajwe imbere na perezida Joe Biden bwana Ron DeSantis guverineri wa leta ya Florida yagize ati aya matora si ibyabaye ku ya gatandatu y'ukwa mbere tugomba kwibanda ku hazaza hanyu tukareba imbere abakandida babiri mu munani nibo bonyine bavugiye mu kiganiro mpaka ko batazashyigikira Trump naramuka hamwe n'ibyaha akanatsindira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu abo ni bwana Chris Christie ndetse na Asa Hutchinson wahoze ari guverineri wa Arkansas ukurikije ikusanyabitekerezo ryo ku rwego rw'igihugu Trump arayoboye n'ijanisha ry'amanota hafi mirongo ine ku ijana arusha DeSantis umuza hafi mu gihe abandi bahatanira guhagarara ishyaka ry'abarepublikani buri umwe afite amanota ari munsi y'icumi ku ijana umukandida Ramaswamy ku mugoroba w'uyu wa gatatu yitandukanyije no kwibaza ku nkunga Amerika iha Ukraine avuga ko Ubushinwa ariyo ntambamyi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha Uburusiya benshi mu bandi bakandida barimo na madamu Haley wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Loni bagaragaje gushyigikira bashimitse inkunga ihabwa Ukraine mu kwirwanaho ihangana n'ingabo z'Uburusiya abandi bakandida bari mu kiganiro mpaka ni senateri Tim Scott wo muri leta ya Carolina y'Epfo ndetse na Doug Burgum guverineri wa leta ya Dakota ya ruguru abakandida bose bavuze ko bashyigikiye za nyirantarengwa mu burenganzira bwo gukuramo inda muri Amerika icyakora batandukanira ku makuru arambuye arimo nk'ibijyanye n'ibyumweru inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho n'aho tuyasoreje turabashimiye mukomeze kugira umugoroba mwiza